iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kabiri nyene kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
buriya yaranje nyene amaguru urashyira mu kirere n'umwana urumva ntushoboye kumuhindukiza nka jewe njyama ncuranye kabyuka n'umugongo wacitse kugira ngo ndabe ko aka kana nako kogira intuguta nyene ugasanga nyene yatwishe
aba ni bamwe mu bavyeyi bagwarije abana mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega bavuga ku kibazo c'ubwinshi bw'abagwayi kiriko gituma igitanda kimwe gisangira hagati y'abagwayi babiri na batatu kitaborohereje iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho turi kwa kane tubafitiye n'umwanya w'ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere y'ayo makuru yose mbanze ndabwire muri make ko Etienne Tshisekedi umunyepolitike wo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarayitavye Imana mu gihugu c'Ububirigi aho yari yagiye kwivuriza urupfu rw'uwo munyepolitike rwatangajwe n'umugambwe wiwe Union pour la Démocratie et le Progrès Social yashinze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri mu ntumbero yo guhangana na Mobutu yaramutswa Kongo muri ico gihe Tshisekedi yararongoye ibisata bitari bike aho muri Kongo yongera araba n'umushikiranganje wa mbere ya leta leta ya Kongo yarabaye mu mahanga imyaka itari mike imbere yuko ahunguka mu kwezi kwindwi mu mwaka uheze aho yanakurikiranye amanama yo kwiyamiriza perezida Joseph Kabila urupfu rwa Etienne Tshisekedi rushitse mu gihe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze amezi atari make bari mu mpari na leta ku bijanye n'ibiringo bibiri vya perezida Kabila vyarangiye bakamusaba gutanga imihoho mu masezerano abanyepolitike bo muri Kongo baheruka kumvikana ko byari bitegekanije ko Etienne Tshisekedi afata ikibanza c'imbere mu ntwaro mfata kibanza ijeje kuzoshinga uburongozi bushasha bwa Kongo Ishamwe ry'umwe bwa Afrika riri mu nzira yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ingingo ishobora kubangamira amahoro n'umutekano co kimwe n'ubutungane ku mugabane wa Afrika abakuru b'ibihugu bitari bike muri iyo shirahamwe baramaze kwagirizwa ivyaha vyo mu ntambara abandi bariko bararondegwa niyo sentare baremeje urwandiko rutashizwe ahabona bwo kuva muri iyo sentare kuri no wa kabiri aho bari mu nama ya Addis Abeba muri Ethiopia abategetsi bamye bagiriza sentare mpuzamakungu mpanavyaha ko aribo barondegwa gusa bavuga ko abashika 39 bose barondewe niyo sentare ari abo muri Afrika intambara ziri hagati ya leta ya Sudani n'imigwi y'abagwanyi mu gisagara ca Wawu zatumye amashamwe y'abagira neza hagarika gutanga imfashanyo ku banyagihugu bihumbi bahunze n'imiryango isanzwe iba muri ico gisagara ishamwe mpuzamakungu gitaho abimukira rimenyesha ko izo ntambara zadutse mu gihe ryariko riratunganya intonde z'abakeneye imfashanyo iryo shamwe rimenyesha kandi ko vyabaye ngombwa ko rikura abakozi baryo muri ako karere ishamwe gitaho abimukira rivuga ko ryari rimaze kwakira abashika kuri mihumbi mirongo ibiri mu kiringo cindwi imwe mu kwezi guheze kwa mbere ababa bihumbi bitatu bakaba batari bwashikirwe ku ntonde zabimukira Olivier Odon ajeje gutumatumanako amakuru mu ishamwe gitaho abimukira amenyesha ko iryo shamwe ryariko ritanga imfashanyo igizwe n'ubuvuzi hamwe n'ibindi bikoresho abimukira bakenera radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ijwi ry'amerika twaraye dukwije imyaka mirongo irindwi n'itanu
iwanyu mu ntara kampanye mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu tubafitiye amakuru avugwa mu ntara ya Gitega na Bakamba ariko tubanze tunyarukire i Bujumbura havuga umupolisi yara yarashe bagenzi we bagera kuri munani nkuko turiko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi bw'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye tunari kumwe ku murongo wa telefone ndagize mwiriwe Pierre Nkurikiye
amahoro neza ego ayo makuru yifashe gute dusomye ku rubuga ngurukana bumenyi rwanyu bwa Twitter
Eh, hariho igihe cy'isaha umunani z'ijoro umupolisi yitwa afete nduwimana samuel akorera mu gipolisi gisanzwe gicungera umutekano mu ibarabara mu mabarabara Eh, yavuze gutatora inkoro hanyuma aca yerekeza aho ah, bagenzi be barara bagenzi be b'abapolisi aca arabarasa udabagi Eh, akomeretsamwo abashika umunani mu nyuma nawe ashaka kuyica yirashe ariko ntiyapfuye yakomeretse abo rero bose hamwe abo munani nabo nyine agira icenda bahavuye baca bajyanwa kwa muganga kugira babanze bavurwe hanyuma amatohoza yaciye atangura kugira ngo bigire kumenyekane kuri ibyo byabaye Eh, ikimaze kumenyekana rero ni uko umupolisi ata kintu na kimwe yapfa n'abo bapolisi yarashe kandi urumva ko yanabarashe urudabagi hanyuma ikindi kimaze kumenyekana ni uko eh, uwo mu- uwo mupolisi abo bahora bakorana bavuga yuko ashobora kuba yari afite ya- yagize imiti yerekana ibimenyetso by'umuntu ashobora kuba afite ingorane zo mu mu mutwe Eh, ariko rero ngo ntibyari ibimenyetso bikomeye ku buryo eh, bari kubibwira uwurongoye ico ico gipolisi kugira ngo afate ibimenyetso bihereye Mhm. Vya vyaturutse kuri ako kagorane mwikeka ko yoba yari afise rero niko muvuze amajambo make
Eh, oya ibyo biraheza bikamenyekana inyuma inyuma y'amatohoza abakomeretse bagera kuri munani ubu bifashe gute amagara yabo Eh, babose hamwe urumva ni ni icenda eh, hariho abamagufa yatobaguwe n'ivyo n'ayo masasu bashika kuri bane nawe nyine arimwo Eh, abandi ni bakomeretse bisanzwe ariko bose bariko baravurwa n'uyo yabikoze nawe nyene ari muri abo bamutubwiye
Eh, ndabumva neza n'uwo yabikoze amagara yiwe ameze nk'ayo y'abandi muhejeje kutubarira
ndiko ndabumva neza muradutunga nkumbure ni eh, buhinga bwa telefone butariko buradukundira ariko nibutse ko twari kumwe na Pierre Nkurikiye akaba ari umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aho yariko aratubwira ko bapolisi bagera kuri munani baraye barashwe na mugenzi wabo bagakeka yuko yaba afise akagorane naho badatomoye ko arico coba catumye abikora akagorane ko mu mutwe bavuze ko bakiri mu matohoza turongera tuze kugaruka kuri no nkuru mu makuru yacu yo hanyuma nari nabicaye ku masonga mu kanya ibitaro bikuru vy'intara ya gitega bisa nk'ibiriko birarengerwa n'abagwayi vyakira akarorero n'igisata kigwariyemwo abana barenga amajana atatu categerezwa kutarenza mirongo irindwi na batanu ni igisata kijejwe kwakira abana agatanda kabwirizwa kura- kurarako umwana umwe ugasanga ko hagati y'abana babiri canke batatu menyesha amakuru wacu Raisa Liliani n'amahoro yazindukiye muri ivyo bitaro
turi ku bitaro bikuru vya gitega mu gisata kivura indwara z'abana hirya no hino abavyeyi bagwaje abana barara baranyuragirana co kimwe n'abariko baza kwitura abaganga abenshi mu bana bagwaye bafise imyaka iri munsi y'itanu bagasangira agatanda ka santimetero mirongo icenda ari babiri canke barenga abavyeyi bagwaje riraniga abana nta saganirizo bafise uriya yaranje nyine amaguru urashyira mu kirere n'umwana urumva ntushoboye kumuhindukiza kandi ntimuhakwirwa ntumuhindukiza nyine birashika ugasanga wabyimbye aho waryamiye nka jewe njyama ncuranye nka- mu kavi kari umugongo wacitse kugira ngo ndabe ko aka kana nako kogira intuguta nyine ugasanga nyine yatwishe abenshi mu bana bagwariye muri bino bitaro bagwaye indwara ya malariya amakuru atangwa n'abajejwe ibitaro yerekana ko abana barenga amajana atanu aribo bakiriwe mu kwezi kwa mbere twaraye dusozereye ni mu gihe abadashika amajana atatu ku kwezi aribo bari bakitswe na malariya mu mezi abiri ya nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abaganga batandukanye bakorera mu ntara ya gitega bege ku bwinshi bw'ivyo bitigiri kwihindagurika ry'ibihe bongera banagabisha ko ibintu bishobora kunyuka mu mezi ari imbere nta kinini badutomoreye mu bigiye gukorwa kugira intara y'ubuvuzi ya gitega ihangane na malariya mu bana ariko ico bikoze abavyeyi bagwaje amakenga y'indwara zifatiye ku isuku rike n'ubwinshi zishobora kuza zisongera isime ni nyinshi bano dusanze basitanira ku bitanda aha bati nk'ubu jeff ngwaje umwana malariya hariho uwo numvise ngo yaragwaye igituntu kubera bacuramangana batizanye ibi- ibikombe ngo abandi bana baciye bafatwa n'indwara yandukira Ba- barabatonekara ugasanga umwana uku- aryama u- uruhande rumwe ntabuje ukuboko ukaca usanga kwabyimbye iserumu ikakiziba nta kundi umuntu agira abaganga ntibahakana ko atagikozwe ibintu bishobora kunyuka ahubwo banongera ko basa nk'aho barengewe kuko ubwinshi bw'abantu bakitswe n'umusaya bubasaba kugira umwitwarariko udasanzwe mu kubakurikirana mbere ngo biranashika bakikora ku baganga bo mu bindi bisata kugira baze kubasahiriza muganga ambroise manirakiza arongoye igisata c'abana ahavuga ingaruka bimaze kugira twebwe umuti tuwutanga ku masaha urumva dufise abana benshi bica biba ngombwa yuko ujya ariko aratanga imiti ashobora kurenza ko nk'isaha isaha imwe isaha zibiri ugaca usanga mbere nk'uwo bari guha nk'umu- nk'umuti nka saa sita ugaca usanga bagiye kuwumuha nka saa kumi muri icyo gihe wamuhaye saa kumi ni kuvuga yuko udaheza ngo uheze ngo ukore nk'uko byaba biteganijwe kugira ngo ukore mu mubiri si abagwayi n'abaganga babo gusa bavuga ko batorohewe kubera ubwinshi bw'abagwariye mu bitaro bikuru vya gitega abagwaza nabone bidoga bavuga ko hari ibikenewe gukorwa dusaba yuko bakwiyungunganya bakadukwiziriza ibitanda umuvyeyi n'umwana umuvyeyi n'umwana bamutandukanije ibitanda tubona ari uko vyoba ari sawa igisata c'abana c'ibitaro bikuru vya gitega kibarizwamo abana bagera ku ijana na mirongo itanu ubundi nticabwirizwa kurenza abana bagwaye mirongo irindwi na batanu mu buyobozi bw'ibi bitaro bati ikibazo turakizi kandi imice yose yegwa n'ubwo bwinshi yohumura kuko hari ibiriko birakogwa muganga frederic faustin irambona nicegera c'uwurongoye ibitaro mpuzantara vya gitega ajejwe ivy'amagara y'abantu turabona ko ibitaro byacu birarengerwa icyo twipfuza si si nicyo kiko kavuga ubu nyene ni ikintu gisaba ko tugira kwagura ibitaro eh, kwagura bindi bitaro by'abana na cyane cyane ko abana nibo benshi twifuza ko byagurwa turafise abatwemereye biriko birigwa twibaza ko umunsi umwe UNICEF niyo yifuza ko twubakira ikigo cyagutse badusubiremo bya bihari bahagure batwubake n'indi batwemereye ariko urumva ibyo twatwemereye ntitwobona nicyo biko biradufasha kandi ntacyo tubona twokora ko tuzana amatanta akabasasira hanze sinzi nk'ubu hat- habonetse ubundi mu- mu- mugira neza zo kudufasha ariko nayo ubundi nta yindi ntumbero no kubavurira aho nyine baba bari amakuru dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya gitega avuga ko ibi bitigiri vy'umurengera vyibonekeza mu bitaro bikuru vy'intara ya gitega biri no mu yandi makomine y'iyi ntara muri uku kwezi kwa mbere abantu baba ibihumbi ijana nibo bivuje malariya mu ntara yose ya gitega muganga roland wiri nibizi arongoye intara y'ubuvuzi avuga ko atagihindutse mu kwezi kwa gatandatu hategekanijwe isekeza ryo gutanga imisegetera ni mu gihe kandi avuga ko baremesha kiyago baza baratanguye kuvura malariya muri ino ntara igitega kayisa lilian inamahoro ijwi rya amerika Kaisa intara ya makamba nayo ivugwamo ukwikekana hagati y'imijyango iriko irahunguka ni abasangwa aho uko kwikekanwa kugwiriye ni muri commune ya Nyanza Lake nkuko muvyumva muri no nkuru ya live irankunda
imwe mu miryango iriko irahunguka isigura ko uko kwikekwa ikubonera mu ikumigwa n'ivyagirije igigwa ko bijanye n'ico bakibatahukanye aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika ndarashitse nyene baransanganira mugabo asha ba- asha baguma bantukagura ndaguma mpoze rimwe baratwinuba nyene none umaze guhunga ukongera ukagaruka kandi abo wasizeho nawe ukabasangaho urumva ntibabura kutakwinuba nuko nyene tubanye uruhande rw'abasangwa rwiregura ruvuga ko imvo ziriko zituma bikeka abariko barataha ari hanini izifatiye ku mutekano w'ikibano ikindi ni uko hari abatari bake bahunguka mu nyuma bagasubira mu makambi baje bavamo ari hanini mu gihugu ca tanzania ku bw'ivyo abasangwa bakavuga ko ari nayo mpamvu barereka abahungutse twumvirize anatore minani ni umusangwa avuye nk'iyi tanzania a- agashika yicara ntiyiyandikisha atekereza kudutera amakenga kuko ntituba tuzi yuko aje aziye canke bituma akazosubirayo kandi urumva bica bigorana no kumenya intumbero ko yoba yimuzanye urumva naho yovyonga akarere ngaha biroroha gusubirayo baba abo mu ntwaro abasangwa canke abahunguka baremeza ko uko kwikekana kuriko kuratuma ikibano ciza gitosekara samuel nkundubusa arongoye umutumba nyabarandwa aha avuga zimwe mu ngorane zimaze kwibonekeza mu kibano ziturutse kuri uko kwikekana aha akabandanya avuga n'ico bakora kugira ngo ibintu ntivyunyuke abo twe turahumbeseze urabona ko bagenda ku mukumbo ko nivyo bigezweho rero tuca tubibereka neza ko dutegerezwa kugira nte rero basitse twebwe tuca tubereka ko bari bagize nabi mu dutegerezwa kubereka yuko dutegerezwa kubana abajejwe intwaro muri komine nyanzarake bahumuriza naho biruko bavuga ko icuka co kwikekana kiri hagati y'abahunguka n'abasangwa biteguye kugikemura jean claude nduwimana ni musitanteri wa komine nyanzarake abaza ntibimenyekanishe barashobora kugira ibibazo kuko ubwa mbere kugira ngo bamenyerane n'abandi birabagora kuko hacaba utuntu two kwinubana cyangwa nk'iyo turi ko turarondera abafashwa muri urwo ruhande turabasimbye muri ko mukora iki kugira ngo ico gikorwa benshi bacitabi bacitabire ku bwinshi kwimenyekanisha ko bashitse ngaha muri komine baje bahungutse hariho n'amafishe yama ku mutumba kugira ngo iyo hagize umuntu wese ashika bace bamwandika kuri iyo fishe ni mu ntumbero yo gukinga amatati ibindi bigiye gukorwa vuba bwango ni ishingwa ry'ikigo kizokwakira abahungutse mu ntumbero yo kubandika no kubafasha gushika mu mihana imitima itekanye ico kigo kikaba gitegekanijwe kuzokubakwa muri komine mabanda imakamba mu bumanuko bw'uburundi alan eve irankunda ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu Tuachari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru avugwa mu ntara tukiri mu ntara rero twabwira ko abanyagihugu bagizwe n'imiryango amajana atanu iba mu kigati ca kagaragara ca kagaragara ca zone buringa ya commune gihanga y'intara ya bubanza bagiye kwimurirwa ahandi vuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iyo ngingo yayimenyesheje ejo ku munsi wa gatatu aho yari mu nama y'umutekano zimwe mu nsiguro yatanze nuko abo banyagihugu babangamiye ishamba cimeza rya rukoko umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka yarakurikiranye iyo nama maze adutegura ino nkuru aherekejwe n'abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi uw'umutekano Alegio mu Bunyoni n'uwo kwivuna abansi Emmanuel Ntawomvukiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yakuriye inkoni ku gishitsi abaserukira abanyagihugu baba mu kigwati cakagaragara kiri hafi y'ishamba cimeza rya rukoko ko bategerezwa kuhimuka vuba Pascal Barandagiye yashikirije muri iyo nama yabereye mu nyubakwa za Lise Buringa kw'igicapo c'ishamba cimeza rya rukoko cerekana ko abo banyagihugu bavogereye ico kiba kibanza gikingiwe uretse yuko ujejwe amashamba yaje kubitomora neza arafise n'ikarata icafye ko aho reserve igera umuntu azi ko ari muri iyo perimetre iri, iri muri reserve nta kindi kintu na kimwe ashobora kuvuga atari uguca bugufi akitura leta kuko naha leta hasavye haba leta ikagwa biciye mu mategeko ni sawa mugabo amaze kuba muri reserve ni muri leta ico ni icambere aho ni uruhande rw'amategeko gusa aho ni uruhande rw'amategeko noneho uwujejwe igipolisi yabivuze n'uwujejwe obepe yabivuze yuko aho hantu hari muri leta ni muri reserve niko amategeko avyerekana abo banyagihugu ariko babananya bavuga ko ico kibanza cyo mu kagaragara bakivukiyemwo banakivyariramo imvyaro zitari nke nk'uko bamwe muri bo babivuga twarahabaye turarima niho twavukiye jewe ndahavyariye imvyaro indwi sinari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza akarimbi cyangwe muri ko murarima muri parake nkajewe niho navukiye navuze itandatu n'umunani kugeza uno munsi ba data badusizaho nta handi dufise dutera tuja hanini icyo twosaba ni uko bodusubizaho twari tubaye kuko tuhabaye imyaka myinshi ntitubona rero amaherezo yacu iyo tuzova n'iyo tuzoja ku bijyanye n'uko ababaye imyaka myinshi ngaho mu kagaragara bavuga ko bahafitiye n'ibipapuro umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ntiyemera izo mpapuro bavuga ko ari izo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe uvuze ngo mu mirongo umunani na rimwe mu itegeko ngo ryarahabegurira daboro sinzi nuko iryo tegeko ingene ryakozwe namba ryarahindutse ni ukubera ryari itegeko ribi ryari rifise ibindi rihonyanga amategeko cyane cyane ubwirizwa shingiro tubwira ati ni ugutunganya urugero rwumvikana ekilibre hagati y'amategeko y'umwenegihugu n'amategeko ya leta urwo rugero ruteza kubaho namba ryari ryashyizweho rikaza rihonyanga ubwigenge bw'abandi benegihugu benshi nta kibuza yuko rihinduka yunganira mugenzi we w'intwaro yo hagati mu gihugu umushikiranganji ajejwe umutekano nabo nyene yabwiye abanyakagaragara ko ico kibanza ari ca leta kandi bategereza kukivamwo vyanse bikunze umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni nimba mwabonye abashyikiranganji batatu bahagurutse uno munsi ukuvuga yuko byaba ibyo mu gatumba cyangwa ibyo mu kagaragara batarondeye ngo bongere baronke umwanya wo kubisesangura bamenye ibiri imbere n'ibiri inyuma yabyo ntituze dufata ijambo rero ngo nuko turi imbere ya kamera ngo dutangure kuvuga ijambo rimwe tunyegeje atatu aho ni ibintu biba bigiye kumera nabi harya ahantu ntihashake habe harabaye aho iwawe ku ntwaro ya cyane cyane ku ntwaro ya mbere cyangwa iya kabiri uno munsi ku mvo zo gukingira ibidukikije leta yarahashyize muri reseruve ya rukoko ya rusizi mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze abo nyakagaragara bari birukanywe muri ico kigwati begeranirizwa ku biro vya zone buringa inyuma y'indwi umwe gusa basubijwe muri ico kigwati inyuma y'inama ababaserukira bagiraniye n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri ico bishuwe ko yari yabankingo mfata kibanza mu kurindira kwico kibazo gitorerwa umuti umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yemereye abanyakagaragara ko mu misi iri imbere bazimurirwa handi ikibazo c'umutekano nicasigaye inyuma muri iyo nama abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bibukije abanyabubanza kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano babahamagarira gufashanya n'abajejwe umutekano gutesha abaza kuwuhungabanya bazananye mu ishamba cimeza rya rukoko ikindi cavuzwe muri iyo nama yahuje abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi abajeje intwaro mu ntara bubanza n'abanyagihugu ni inzara izura inzara yaturutse kwindagurika ry'ibihe abo bategetsi bahumurije abanyabubanza bababwira ko leta y'u Burundi itareze amaboko kuri ico kibazo kugira gitorerwe umuturama mu ntara bubanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanyanka ijwi rya Amerika Urakoze Evariste nziko banyanka kuri ayo makuru yose utubwiye mu kanya turaza gusoza kino kiganiro ariko imbere ko duhava dusezerana iminsi yose ya kane turababwira ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranugwanugwa ko ari vyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Eh, ndakubwiye ko atari vyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupinge. Ehe dupinge. Utangike.
mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Mhm. Uno musi rero inkuru iri kwiracana cana ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi tugomba dutange ku muco ni inkuru y'agakoko bamwe bataziriye Maria Sombe abandi Sofia binugwanugwa ko kuba kamazi imisi kibonekeza ku mababi y'ibiterwa na cane cane umwumbati ako gakoko koba kibonekeza gose mu mirima y'intara ya Makamba karavuze ko vyinshi harimo nuko koba gasa n'umuntu umunyamakuru wacu Diane Ndonse araduha umuco kuri ivyo vyose vyavuzwe ko kuri ako gakoko haraheze indwi zibiri hari amakuru aca ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko ako gakoko kateye muri komine nyanzarake y'intara ya makamba muri ayo makuru yagiye arahererekanywa bavuga ko kaja mu bwoko bw'ibiterwa vyo mu mboga nko ku isombe umukubi irengarenga no ku musoma ayo makuru abandanya avuga ko imboga kagiye ko zitetswe zica zisa n'amaraso maze uzifunguye agaca yitaba imana ariko rero amakuru ijwi rya amerika ryatohoje nuko ayo makuru atariyo na gato aha rikaba ryashimye kubasomera bumwe mu butumwa bwagiye burahererekanywa kandi nk'uko mubimenyereye ntirivuga babwanditse kuko riba ritavuganye nabo duhere kuri uyu avuga ati ako gakoko gafise ishusho y'umuntu gashobora kwica umuryango wose igihe kagiye mu mfungurwa ziriko ziratekwa hari uwundi yaciye atanga ifoto y'ikibabi kiriko urufufu rwera n'ako gakoko kavugwa ko gafise ishusho y'umuntu avuga ati ako niko gakoko kateye inyanzarake mu bitegwa isogoro isombe umukubi umusoma ugatekanye mwese muca mupfa ata n'umwe avuyemwo mudufashe gusenga hari n'uyu yanditse ibigomba gusa n'ibyo avuga ati aka gakoko kateye inyanzarake mu bitegwa isogoro isombe umukubi umusoma ugatekanye uwufunguye izo mboga wese acapfa mu bihererekanye dukinga ibara ritaragwa hari n'uyu yanditse asa n'uwari asanzwe aza ako gakoko avuga ati aha ni mariya sombe uwundi nawe ati bagabe iyo ni mariya sombe hari n'uyu yaciye avuga ati birakomeye turangirize kuri uyu yavuga ati ni byiza ko tubimenya ariko rero umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi salvatore sindayigaya arabeshuza ayo makuru yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko ako gakoko atangorane n'imwe gatera ku magara y'abantu nta ngorane n'imwe gatera ku muntu afunguye irengarenga cyangwa isombe cyangwa umukubi kaciyeko uwo muyobozi mukuru salvatore sindayigaya mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko nyabuna abarimyi bakwiye kubungabunga ako gakoko kandi akamenyesha ko bashobora no kugasanga no ku bindi bitegwa ni agakoko k'ingirakamaro turabibukije yuko ukabonye wese akabungabunge aho uzokabona hose ukabona kariko gakurikira aho ibyo bikoshe n'iyo mpande ndavuga bitumbereye muzoraba ni- na nk'ibita amapera canke gwavye muzosanga hariko ibintu vyera vy- bimeze nk'ibifubifu vyatewe n'iyo koshe n'iyi naho uzogasangako nta kibazo gatera ahubwo kadufasha kugwanya ubukoko bundi nk'uko nabivuze butwonona ibiterwa ako gakoko bita mariya sombe abandi bakakita sofiya tumenyeshe ko abashakashatsi mu bijyanye n'ibitegwa bamenyesha ko kari mu bwoko bw'ibinyugunyugu kakaba kitwa sparogis lemoreya katanguye kuboneka mu gihugu cy'u Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'umunani mu gisagara cya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse mu kanya turaza gusozera ariko tukibutsa ko radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu ibice bibiri mu rurundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu abakunzi ba kino kiganiro mutwumviriza muri hagati mu gihugu canke makambi atandukanye mushobora kuturungikira aka email kuri radio yacu v arobase- radio yacu arobase gmail akadomo com hama gutyo tukabarungikira utuganuke harimwo ikirangamisi kiriko ijwi rya amerika tuributsa kandi ko ijwi rya amerika ryaraye rikwije imyaka mirongo irindwi n'itanu iheze rivutse
Charlie, na na na.
Not your sturdy black man, no. See me by the music. God, I will love you.
Chibasuma, uzela kwibura, babe. Numwe gusa, sinabona uwagusimbura, eh. Ndabo mwiza, uje urugwiro nituze, igira hino
nuko nshuti bakunzi ni ngaha turangirije ikiganiro c'uno munsi ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse yuko ejo ku munsi wa kabiri ejo rya amerika ryari rimaze imyaka mirongo irindwi n'itanu ritangaza amakuru nyuma rero y'indwi zigera kuri indwi eh, gato leta z'ubumwe za amerika zinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi yose radiyo ijwi rya amerika yaratanze amakuru y'iminota cumi n'itanu yavuga ku ntambara iriko iraba ayo makuru yatangarijwe muri studio nto cane mu muji wa New York ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na kabiri mu rurimi rw'ikidagi ariko ubu ijwi rya amerika rikaba rifise icicaro i washington dc ari naho turiko turemeshereza kino kiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu tuzosubira rero ejo mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu